breaking breaking breaking news my correct people. hmm i don come again o oh, my wonderful my beautiful my sweetest people on earth good morning good afternoon good evening depends on where you they watch me from my correct people, i don't carry another gist come for now, concerning olori Maria and Toby philip and kabiyesi olori Maria, when we know say they say olori Maria say since when toby philip born he don't vanish The other day i come i come tell I say Joe say some people say olori Maria don't travel out of the country i just say hear another gist again No, they say olori Maria travel go where mama dey go find solution to her body make she forget belle olori mariam bin don tok say she don't tire They say now olori mariam na im first start to the look for pikin as he come marry cavies e say right now olori mariam mama don't tell don't tell tell and say if now one pikin sef you born say its okay you understand but this time around oh, olori mariam wen e tell cavies say ivf too dey pain say e no go do it again make e try another olori olori mary anna e don vanish comot for palace Whereas as we dey hear we hear say he go somewhere with his e mama He don't go in e mama place dem don gather go somewhere eeeeew una know say olori mary and im mama dem they like juju too much ooo oh, my people. some people say olori mary go america i don't come know the one wey i wan believe welcome to Bose Corners TV abeg make you help me subscribe o if you never subscribe share this video according to wetin you dey watch o don forget to leave your comment my correct people. hmm. dis one eh e touch me well well This one eh e touch me as dem say as olori just go see um, uh, just go visit tobi finish e just carry load just comot wit im mama since then they never see am una know say as dem dey do something for palace we no even see am o e disappear -huh. some people say na travel some people say na na im mama na im go her mama place because of she dey go find solution for pregnancy shebi olori mariam don fay marry for kaduna He marry one mala He no born na shey na now he go come born anyway i wish am good luck o my correct pipo olori mariam mama don tell am say make he try do another ivf again olori mariam say e no dey do He say because he too dey pain my pipo He say if im mama no as dis thing tell dey pain mama no go tell am make he go do am say e too pain o na wetin she tell her mama say it is unbearable say e no fit bear am yo and i don very hear o i don very hear for one of her person e say ivf dey pain well well you understand now now olori tobi philip don first and doan come born twins you understand so olori maria wetin you go come do because your mama say even if na one pikin say make e born am na wetin your mama tell am my correct pipo hmm This one hard o na god na im dey give pikin o but you know say these days pipo no dey wait for god to give pikin again dem say god help those who help themselves so olori tobi philip olori eh, maria you better help yourself o you understand or na marriage na pikin be marriage o you see queen amina suppose queen amina no get pikin for caviarcy hmm her own don finish you see dat second olori now wen e no get pikin wen e no get pikin for caviarcy na see am ehem owurola e no get pikin for caviarcy everywhere get as e be so queen now na im suffering na im born di first son for kabiesi everywhere come ze everywhere come dey bam you see am na so life be so like tobi now e don born twins now tobi don born twins now so maryam now don get her challenge again don stand up because dem say kabiesi put di di eh, fertilizer e keep am for somewhere so any since dat time wen e take do for queen naomi na im take put am so as queen naomi even comot kabiyesi come even want come tell queen naomi say make as queen naomi just dey born adenika house sef e never even tey sef kabiyesi still want make queen naomi do am you know you just come be like say ah na person wey go just born children na im kabiyesi dey look for kabiyesi come say make queen naomi without rest you know na queen naomi say ah operation na im take born or im born with operation you understand it is too early for am to go carry dat thing say di thing too dey pain o say no fit go carry dat thing again say ha say dat thing dey pain and wetin i hear so my pipo hmm wonder shall never finish o mariam don comot you don see one chance you know olori mariam mama eh, He put hand for chest so he knack e hand for chest say make mariam dey come shebi you don see say small pikin when e come marry now you first am marry say e don't born e don't born twins you understand no be say you go come come out again They join They do eh, They do announcement do dem call am na know say olori Maria, now e don't dey fifty years olori Maria, don't enter fifty years hmm You don't enter 50 years old my people. ivf they work for 50 years old person. i don't know <laughs> eh. Because becos caviarcy i don't say caviarcy this thing. caviarcy shukushuku e no dey bring out eh, pikin Now ivf now dem dey take now some eh, they take take semen for caviarcy body take they do pikin come eh, take do ivf for woman but say if e chukuchuku you like that, you no go born you understand my pipo hmm dat one dey very difficult for caviarcy to to give woman belly direct e no fit It's very very difficult even the brothers e even happen to the brother wen e senior caviarcy self. even the sister sef my people na only caviarcy that when e dey for small pikin wen e take born dat adeola since that, time even di adeola as e born herself dem con even do eh, do eh, wetin dem call am wey dem call dis thing wey dem do dem con do um, dna dem eh, con do dna make dem take know say whether na na na e pikin or not before Kabesi can take am you understand Kabesi can take am Can begin take care of her na I make a lot of time when mama child when Kabesi see as he born and I can come the girl no wetin she passed through that is this lady mama so Maria, don't vanish my people.